mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bwakeye muri iki gitondo hano washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro mbaha ikaze mu makuru y'aka kanya nabifuriza kunogerwa n'ibiganiro byacu mu rwanda harabera imurikabikorwa ry'igihugu ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi numiwe ngewe ngewe akamwa ga litiro zirindwi nkagira ngo hari mbese nkumva ko ubwo ari ngewe ufite inka naho hari izirenze nawe ndi kumva uwampa inka nk'iyi ngiyi ahubwo nanjye nkayorora uwo ni umworozikazi witabiriye amarushanwa yo gukama mu rwanda watunguwe n'uko yabonye inka ikamwa litiro z'amata zirenga mirongo itanu turanababwira ibyerekeye ubwiyunge mu rwanda ibibazo mu mikoreshereze y'amafaranga mu muryango wa afurika w'uburasirazuba n'izindi nkuru ntimujye kure ni mu kanya reka ariko aloyizi bigira imana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze edi turayahera kuyavugwa kuri kongo abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri leta z'ubumwe za amerika bahisemwo umukinnyi w'umupira w'amaboko yamuka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo dikembe mutombo gufasha mu rugamba rwo kurwanya ebola mu gihugu ciwe c'amavukiro abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri amerika bafashe ingingo yo kurondera mutombo ngo afashe inyuma y'aho ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu butegetse abahinga b'ikigo cya amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara cdc mu pfunyafunyo kwigira kure uturere twafashwe na ebola ku bw'umutekano w'amagara yabo mutombo yateye akamo asaba abanyagihugu mu turere ico kiza cyateyemwo kwiyubara no kwitura abaganga mu gihe bafashwe mutombo yashyitse muri leta z'ubumwe za amerika mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani aje gukurikirana ivyigwa by'ubuvuzi ariko kandi abifatanya n'umukino w'umupira w'amaboko basketball kandi azwi cyane mu bikorwa afashisha igihugu ciwe c'amavuko repubulika iharanira demokarasi ya kongo leta ya irani ishikiriza ko icuka kibi kihari atabiganiro na leta z'ubumwe za amerika bishoboka ni nyuma y'aho perezida donald trump wa amerika afatiye ibihano igihugu ca irani mu nama ya onijejwe amahoro n'umutekano yabereye mu mwiherero ejo ku munsi wa mbere ambasaderi wa irani muri oni majid tak ravanchi yabwiye abamenyeshamakuru ko amerika ibwirizwa guhagarika intambara y'ubutunzi ku banyagihugu ba irani yavuze kandi ko atawoganira n'umutera ubwoba kandi akanamutoteza ambasaderi ravanchi yabishikirije haheze amasaha make amerika itangaje ibihano bishasha ku mutegetsi kizigenza wa irani ayatola ali kamenei hamwe n'abasirikare umunani b'abakomanda ubushikiranganje bwa amerika bujejwe ikigega bwashikirije ko butegekanya gushira ku rutonde rwirabura n'umushikiranganje wa irani w'imigenderanire n'andi makungu mohamed javaze zarif kugira bagondoze teherani gushira mu ngiro ibisabwa na leta z'ubumwe za amerika umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho agateka ka zina muntu michel bachelet yashikirije ko abantu bose bakekwa ko ibyaha ndetse n'abahoze ari abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bafise uburenganzira bwo gutunganirizwa hisunzwe amategeko mu bijyanye n'ubutungane aragabisha ko mu gihe ivyo bitokorwa bishobora guhamagarira benshi bakaja kwiyunga n'iterabwoba hamwe n'ubwicanyi mpuzamakungu uwo mutegetsi yabishikirije ariko arugurura inama ya mirongo ine na rimwe y'akanama ka oni kajejwe agateka ka zina muntu i geneve nk'uko lisa shirene umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i geneve yabishikirije bashire ashikiriza ko abantu barenga ibihumbi mirongo itanu na bitanu bakekwa kuba bari mu mihari y'iterabwoba nk'uwa leta ya kisilamu hamwe n'imiryango yabo bafungiwe mu bihugu vya siriya na iraki muri bo harimwo abarwanyi b'abanyamahanga bava mu bihugu bishika kuri mirongo itanu harimwo n'imiryango yabo iharugwa mu bihumbi hamwe n'abana babo perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump atekanya kuganira- kugiranira ibiganiro n'abakuru b'ibihugu vya rutura mu nama y'ibihugu bitunze kuruta ibindi ku isi g20 izobera mu buyapani muri iyi ndwi nk'uko vyashyikirijwe n'abategetsi ba amerika ejo ku munsi wa mbere mu bo bazoganira harimwo perezida w'ubushinwa xi jinping n'uburusiya vladimir putin azoganira kandi n'umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi chancelier w'ubudage angela merkel wa turukiya recep tayyip erdogan umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa australia scott morrison mu mubonano na mugenzi we w'ubushinwa ushobora kuzoba ku munsi wa gatandatu abanyamerika bawitezemo ko abo bategetsi babiri bashobora kuzogira ico bafunditse ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa mu kurangiza ubukekwa kuba yari inyuma y'umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'akarere ka amhara muri etiyopiya ku munsi wa gatandatu yarishwe arashwe n'igipolisi cy'ico gihugu igisata c'ijwi rya amerika muri etiyopiya gitangaza ko generale asamine tsige yegekwa ko ibitero bibiri vyakurikiye uko gushaka gukurika ubutegetsi yiciwe muri kartier yitwa zenzelma mu buraruko bushira ubuseruko bw'akarere ka Amha- amhara mu gisagara ca bahire dar ariko agerageza guhunga inzego z'umutekano zahavuye zimurasa
urakoze aloyizi bigirimana kutugezaho ayo makuru inteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba irasabira ibihano umunyamabanga mukuru w'uwo muryango kubera igiswa ry'amafaranga akabakaba miliyoni eshatu z'amadolari y'amerika ambasaderi liberan mukeko arabihakana akavuga ko ayo mafaranga yakoreshejwe mu mishinga y'umuryango wa afurika w'uburasirazuba pierre claver niyo nkuru nibyo atubwira mu nama yabo yabaye ku ndwi iheze inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eara yemeje ko hari amafaranga imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana umunani y'amadolari y'amerika yanyurujwe mu kigega c'uwo muryango abagenzuzi b'ubutunzi babwiye abashingamateka ko yagera ku miliyoni umwe n'ibihumbi amajana umunani y'amadolari y'amerika yaguzwe ibintu bitigeze byinjira mu bubiko kandi bitanagaragara neza inzira vyaguzwemwo ayagera ku miliyoni umwe w'amadolari nayo abashingamateka bavuze ko ataboneka ico yakoze bakemeza ko yanyurujwe abashingamateka basabira ibihano umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Libera Mfumukeko kuko atashoboye gucungera neza amatungo y'uwo muryango iyo raporo yerekana ko hari n'ubundi bunyonyezi hamwe n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bw'uwo muryango kutubahiriza amategeko agenga itangwa ry'amasoko no guhonyanga amategeko agenga itangwa ry'akazi iyo raporo niyo gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Libera Mfumukeko arahakana ibiri muri iyo raporo avuga ko ataburyo bwanyurujwe canke ngo bukoreshwe nabi mu itangazo yashize ahabona mfumukeko avuga ko iyo raporo ari iya kera kandi ko iyo mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yari yerekanye ko ubwo bunyonyezi atabuhari muri ico cegeranyo yise ico gutanga umuco mfumukeko yemeza ko umuryango arongoye watumye ko umuhinga mu kugenzura ingene uburyo bwakoreshejwe mfumukeko ati uwo muhinga nta kosa na rimwe yatoye mu vyerekeye amategeko agenga gutanga amasoko n'ingene amafaranga yarishwe atanga akarorero ku modokari zitandatu zaguzwe amadolari arenga gato ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu na bitandatu zahawe ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ku mugambi w'ubumwe bwa buraya akandi karorero gatangwa n'uwo mutegetsi aturuka mu burundi ni amafaranga arenga gato ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu na bitandatu y'amadolari y'amerika yatanzwe n'ubumwe bwa afurika mu kurwanya indwara zifata ibitungwa mu karere kose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ayo hamwe n'ayandi yakoreshejwe mu bindi nk'indero amagara y'abantu umutekano n'agateka ka zina muntu umunyamabanga mukuru wa eyase atangazwa n'ingene yashizwe mu yanyurujwe canke yakoreshejwe nabi mu gihe abashinga amateka bagirije uwo munyamabanga mukuru wa eyase ko adacungera neza amatungo ya eyase ambasaderi ribera mfumukeko we wabona ko nyabuna yari akwiye gushimirwa kuko yagaruje mu kigega amafaranga yahora agenda mu bintu bidasobanutse cyane cyane ingendo zitandukanye uretse ingendo zahagaritswe kubera zidakenewe mvumukeko avuga ko n'ikiringo abaja muri izo ngendo bahora bamara canke igitigiri c'abagenda vyagabanijwe ku rugero rushimishije aho eyase ivuga ko hari yarenga imiliyoni zitatu n'igice y'amadolari y'amerika yagarujwe mu kiringo c'imyaka ibiri ya mbere uwo murundi ashikiriye uburongozi bwa eyase mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bitegekanijwe ko icegeranyo c'iyo nama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko eara gihabwa inama y'abakuru b'ibihugu vya eac iyo niyo ishobora gufata ingingo ko abagirizwa ubunyonyezi bahanwa canke ko bashimirwa kuko bakoze neza uwo muryango uheruka no gutora amafaranga uzokoresha muri uyu mwaka uzotangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi kuno mwaka gushika nk'ubu mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo nayo angana ni miliyoni ijana na cumi na kimwe y'amadolari y'amerika yiyongereko gato ku yo ku mwaka uheze kuko yari miliyoni ijana na cumi y'amadolari y'amerika pierre claver nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda iravuga ko nubwo igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri hejuru ku rwego rw'igihugu hakiri byinshi bikeneye gukorwa iyi komisiyo iravuga ko akarere ka nyabihu kari mu tugifite abaturage bibona mu ndorerwamo y'amoko ndetse n'igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kikaba kiri hasi cyane claude ganza munyamagana ubwo hasozwaga amahugurwa y'ubwiyunge n'isanamitima yatanzwe n'urubyiruko rw'itorero pantekote mu rwanda rwiga muri kaminuza y'u rwanda ishami rya huye bamwe mu baturage bo mu karere ka nyabihu bayitabiriye barishimira ko hari icyo amahugurwa basigiye kizahindura imibereho n'imibanire yabo n'abandi nyine nabyumvaga hirya nkumva ngo hari umuryango w'isanamitima uhuza abahutu n'abatutsi kugira ngo biyunge njye ntabwo nari nakabyumva ariko amahugurwa amaze kuyabona amahugurwa yambereye meza kuko yanyubatse hari icyo yanyigishije mu itorero ryacu twe nta kibazo kirimo kuko amakorari tubana n'abaririmbyi twese turavanze abahutu n'abatutsi barimo aho dusengera buriya dusoma bibiriya ariko kwinjirayo neza mu byitwa bumwe n'ubwiyunge usanga byari gake aba baturage ariko bavuga ko abenshi mu batuye mu karere ka nyabihu bagaragaza ibikomere bituruka ku mateka yihariye yakaranze numvise ibikomere bigihari ni ukuvuga ngo ari muri jenoside ababuze ababo ibikomere baracyabifite kandi intambara y'abacengezi y'icyenda karindwi nayo yateje ibikomere kuko abantu babuzemo ababo bakumva ko ari abatutsi babishe abandi ko ari abacengezi ibikomere birahari kubera ko aka gace habaye ikibazo cya jenoside geragerezwa ku bagogwe urumva harimo ibikomere ku bakirisito bamwe n'abandi nabo hari ikibazo cy'intambara zabaye icyenda umunani nabo habayemo ikibazo cy'abantu bapfuye benshi ko hari igihe abaturage wumva bashaka kuvuga ko bija gusa na jenoside ariko twasobanuriwe kabira byo muri icyenda n'umunani ko ari ingaruka za jenoside zabaye ku bantu kubera ko nk'abacengezi bazaga umusirikari yaza ntamenye umucengezi n'umuturage dusobanukirwa kurusha noneho twumva hari aho tuvuye n'aho tugeze dufata umwanzuro wo kujya dusobanurira abakirisito bacu ubuyobozi bw'itorero pantekote mu rwanda bwatanze aya mahugurwa ku isanamitima buvuga ko nubwo aka karere kabayemo amateka asharira arimo kuba ariho hageragerejwe jenoside ndetse na nyuma y'uko ihagarikwa kagashigishwa n'intambara y'abacengezi mu myaka ya mirongo icyenda na karindwi na mirongo icyenda n'umunani ariko umuvugizi mukuru wa adepr efuremu karuranga ahamya ko umusaruro uva muri aya mahugurwa utanga icyizere uyu munsi rero umusaruro urahari kubera yuko tubikora hirya no hino ufasha abanyarwanda ariko cyane cyane icyo twishimira ni uko umusaruro ukomeye cyane ni uko bikorwa n'urubyiruko kuko ni u rwanda rw'ejo kandi urubyiruko rukabibwira abakuru ubwo rero dufite umusaruro twiringira ko ejo nta kindi kizaba u rwanda rw'ejo ruzaba rwiza kurushaho kuko bikorwa cyane n'urubyiruko ubwabo barubaka ababyeyi babo ariko nabo barubaka ejo habo heza ubumwe n'ubwiyunge buhagaze ku ijanisha rya mirongo icyenda na kabiri n'ibice bitanu nk'uko ibipimo bya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bibyerekana cyakora bwanarenzaho giyovani ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge mu ntara y'uburengerazuba avuga ko akarere ka nyabihu kagifite ibipimo biri hasi abakirebera mu ndorerwamo y'amoko ku rwego rw'igihugu byagaragaye ko ari makumyabiri na karindwi n'ibice icyenda mu gihe muri nyabihu bari mirongo ine n'ibice bitatu ku ijana ubwo iyo bigereranyije na makumyabiri na karindwi n'ibice icyenda ku rwego rw'igihugu bivuze ko nyabihu iri hejuru y'ikigereranyo cyo ku rwego rw'igihugu hanyuma abakigaragaza ingengabitekerezo ya jenoside ku rwego rw'igihugu ni makumyabiri na gatanu n'ibice umunani igihe muri nyabihu ari mirongo itatu na kane n'ibice bibiri ku ijana ijana ubwo nabwo igipimo kiri hejuru ariko iyo dukoze mu wayeni y'ibindi bipimo byose tugenda tubara uburyo abanyarwanda babona ubumwe bw'abanyarwanda tubona ko igipimo cy'ubumwe rw'ibyo ku rwego rw'igihugu ari mirongo icyenda na kabiri n'ibice bitanu bivuze ko ni byiza ariko dufite ibyinshi tugomba gukora kugira ngo tugere aheza kurushaho abahuguwe basaba ko amahugurwa nk'aya yajya atangwa mu byiciro binyuranye bahereye mu mashuri ariko n'abandi bose akazabageraho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge isaba bakoze ibyaha bya jenoside gutera intambwe bagasaba imbabazi kandi bikajyana no kwica ikiru byerekana neza ko umuntu yahindutse komisiyo kandi ivuga ko gutanga imbabazi nabyo ari ngombwa kuko bitabohora uwahemutse gusa ahubwo binabohora n'uwahemukiwe aya mahugurwa yanitabiriwe n'abanyeshuri bahagarariye abagera ku bihumbi mirongo icyenda babarizwa muri nyabihu abayitabiriye muri rusange bakaba bitezweho gutanga umusanzu wo kwigisha bagenzi babo aho bazabasanga claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanjye
mu rwanda harabera imurikabikorwa ry'igihugu ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ejo kuwa mbere habereye amarushanwa y'inka zitanga umukamo kurusha izindi inka yabaye iya mbere ikamwa litiro mirongo itanu n'ebyiri ku munsi aborozi bo mu rwanda baravuga ko bagiye gushaka ubwoko bw'abeneza inka kugira ngo bagire umukamo utubutse asumutakabuye aya marushanwa yitabiriwe n'inka icumi maze abazi gukama barushanwa kwerekana inka zirusha izindi kugira umukamo utubutse bwana ndayisenga fabrice ukuriye ishami rishinzwe ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rabu asobanura akamaro k'amarushanwa nk'aya icyo ndi kuhabona kigamije kugira ngo twereke abantu ari aborozi baje baje kwitabira kino gikorwa ari n'aborozi baza gusura ikigero cy'inka zitanga umukamo aho kigeze mu rwanda no kugira ngo barusheho gushyiramo ingufu kugira ngo inka zitange umukamo ushimishije harushanwe inka icumi muri rusange muri jerisi inka yabaye iya mbere yabashije kugira amaritiro tubaze ku munsi yagira amaritiro mirongo itanu n'atatu kuko aborozi barimo basura zino nka bafata zino nka ni izo mu rwanda ni izavuye hanze zino nka ni izo mu rwanda bareba ibice byabyo bareba nka amaritiro zakamye bakavuga ati ibi ntibibaho ati ibintu tukaba tuzi ko ari ibintu tubona ku mafoto no inka yagize umukamo uruta izindi ni uyu mudamu wahawe inka muri iyi gahunda yagira inka gahunda ifasha abatishoboye uyu mubyeyi dusabe domina atuye mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo inka yayihawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ubu akaba ageze kuri litiro mirongo inani ku munsi mwampaye inka ye nziza y'injerisi isanzwe icuruza mu isoko ibishyimbo noneho irabyara mbona itanze umusaruro usumbye uwo mu isoko ntangira ubwo nkunda inka nkorera inka nyine ziranyungura none ngeze ku rwego rwo kuba uwa mbere yakamwe litiro makumyabiri n'esheshatu n'igice iyo wabaze mu gitondo na nimugoroba ni mirongo itanu n'ebyiri nigishije abana abana banjye namba lisansiye batatu kandi twaranubatse nta kibazo dufite na kimwe rwose inka ubundi kintu ishaka ni ukurya igahaga ni ukuyitaho ni wo murimo wanjye nk'uko umuntu wese abyuka akajya kwitaho inka yanjye ni wo murimo wanjye nkayitaho cyane ikarya ni ubwatsi irya nk'ibindi byose ahubwo iburira igihe ikanywera amazi igihe madamu dusabe avuga ko yatangiriye ku nk'imwe mu bamuhaye muri gahunda yo gufasha abatishoboye none akaba amaze kugira inka eshanu uyu mubyeyi ufite abana biga mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza avuga ko bose abasha kubarihira abikuye ku mukamo w'inkazi dusabe yabwira ijwi rya amerika ko buri kwezi abona amafaranga asaga ibihumbi magana arindwi bimufasha gukora ubworozi bwe no gutunga umuryango we abandi borozi baturutse hirya no hino mu gihugu bitabiriye iri murika baravuga ko ibyo babonye bari basanzwe bazi ko biba mu bindi bihugu batari bazi ko no mu rwanda byashoboka ni byantangaje kubona inka ikamwa litiro mirongo itanu na zingahe ndumva ni inka yakuzamura ugakira ukaba umukire mbese tuvuge iyawe ikanwa zingahe iyanjye ikamwa litiro eshanu nafashe urugendo ndavuga nti reka nze ndebe inka mbese inangaha zifite agaciro nanjye nazashakisha ubwo bwoko bw'izo nka nkaba ariyo nakorora nafashe gahunda yo kuyigura kuko inka ikamwa izo litiro zingana gutyo urumva waje ugurisha umukamo ukagira akamaro rumiwe ngewe ngewe akamwaga litiro zirindwi nkagira ngo hari mbese nkumva ko ubwo ari ngewe ufite inka naho hari izirenze nawe ndi kumva uwampa inka nk'iyi ngiyi ahubwo nanjye nkayorora usibye ko wenda ibyo kurya wenda ari ibyo umuntu atabasha kubona ni ukubabwira nyine ibyo twabonye ubundi kumva n'umwe nakomeje kunyura aha ahubwo nayireba gutya ituzurije mu nda nkumva ko ubwo atari yo ya mbere nako niyo yabaye n'iya mbere ntacyo bivuze naho twe twagaburaga ukumva ko kuba itahaze ngo yuzuze ari bwo igize bwana ndayisenga fabrice ukuriye ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi rabu asobanura ko kugira ngo umworozi abone umukamo umuhagije bisaba umworozi kwitwararika ku byo akorera inka ye mbere na mbere hari ubwoko bw'inka zitanga umukamo ziyo zino nka dufite hano za jerisi na firizo ni inka dutanga mu rwego rwa gira inka nk'urugero wabaye uwa mbere muri nka jerisi ni umworozi wa gira inka ntabwo ari umworozi waje kwitabira n'umurika kuko ari umworozi uvuga ngo arifite ni umworozi wahaye inka mu rwego rwa gira inka ariko inka igomba kwitabwaho ikarya ikarya ibyatsi ikarya konsantere ikanywa n'amazi ikagirwa n'isuku asumpta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ejo kuwa mbere urubanza ruhuza radiyo yigenga bonesha fm n'urwego cnc rugenzura imikorere y'itangazamakuru mu burundi rwasubukuwe mu muhezo iyo radiyo yari yatwitswe inafungwa nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yari yasabwe urwandiko rw'ubutabera rwerekana ko butayikurikirana eloge wilikaneza muri sentare ijejwe kuburanisha imanza z'amatati yerekeye akazi ko administrative mu gifaransa niho urubanza ruhuza radiyo bonesha fm n'urwego sense rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi rwumviririjwe asohotse mu rukiko leon masengo aramutwa radiyo bonesha fm yabwiye abamenyeshamakuru bari bahari ico intaheye y'uyu munsi yibanze ko kurusha nabonye ko urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana uburyo amakuru atangwa ko bahagaze cyane ku ciyumviro c'uko tuba twararengeje ibiringo birekuwe kugira kugira ngo umuntu yitware ariko rero ivyo ntibyadutangaje mbere bikaba vyatweretse yuko urwo rwego ata bintu vyinshi bari bafise bavuga kugira ngo bashobore gutsinda urubanza ari naco gituma baguma bavuga ibijanye n'ivyo biringo kugira ngo urubanza ntirwemegwe hama rero tukaba twebwe twaberetse yuko ibiringo tutabirengeje na gatonya yuko twabikurikije hama dusaba sentare yuko iyo dutunganiriza igahagarika iyo ngiyo ngingo hariho ingingo zagiye zifatwa uh, nyinshi n'ubwo rwego sense hama bagashaka kuzitiranya ariko twebwe uko twagerageje nuko twaberetse yuko ingingo twitwariye kandi tutarengeje ivyo bihe bibaza umuyobozi wa radiyo bonesha yanagarutse kuki radiyo yiwe yari yitwariye ingingo twebwe twitwariye nuko batwankiye dosiye yacu kandi bavuze yuko ikwije ibisabwa vyose iyo ngingo nayo yafashwe na sense itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hama twebwe turitura itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu turitura umukuru w'urwo rwego tumusaba yuko yohagarika iyo ngingo kubera itajanye n'amategeko badusabye igipapuro atanahamwe kiri narabivuze igipapuro atanahamwe canditse mu bisabwa ico gipapuro ni urwete rwategerezwa kuva mu butungane rwerekana ko radiyo bonesha idakurikiranwa n'urwo rwego mu gihe urubanza rwaroye mu mwiherero abitwaye bafite icyizere ko bazoronswa ukuri abacamanza bavyumvise ukwizera ko abacamanza niyo bacisha ahari ukuri twebwe nta nkeka ko twotsinda urwo rubanza bakava muri ivyo vyo kuvuga ibiringo n'ibiringo mbere twebwe twaravyubahirije kubera twari twagiye tubaza yuko ibiringo ingena bimeze radiyo bonesha ni imwe mu binyamakuru bitanu vyigenga abigenga vyaturiwe inyuma hirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo ku magenekerezo ya cumi na gatatu na cumi na kane mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bine muri ivyo harimwo bonesha radiyo rpa radiyo isanganiro na radiyo televiziyo renaissance vyari vyavugishije ijambo rya generali godefoi niyombare yarongoye umugwi w'abasirikare n'abapolisi bari bemanze iryo hirikwa ry'ubutegetsi bavuga ko bashaka kugarukira amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa nshingiro ry'uburundi ikinyamakuru ca gatanu arico radiyo rema fm nico conyene mu vyaturiwe cyaturiwe kitari carivugishije rema fm na radiyo isanganiro ubu zarasubiye gusamiranira ku butaka bw'uburundi mu gihe rpa na renaissance zikorera hanze y'igihugu eroge urikaneza nairobi ijwi rya amerika nshuti mwakomeje kudutega amatwi tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira ayo makuru yarahagarariwe na edi rwema naho jye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu z'abakozi b'akarorero batanga amakuru